dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje mugire amahoro kuri mikoro hano i washington dc muri amerika muri kumwe nanjye etienne karekezi mwese kandi ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakomeye mwese tubanze tubisigureho ikiganiro dusangira ijambo cy'uyu munsi cyateguwe mbere mu gihe ikiza cya virusi ya korona cyari cyinjira mu rwanda bituma kidahita gitambuka nk'uko twabyifuzaga ni ikiganiro cyibanda cyane ku bibazo by'imibereho n'uburenganzira bwa muntu bamwe mu baturiye umupaka w'u rwanda na kongo basanga bitubahirizwa bumva ubuyobozi bubigirizaho nkana aho ni mu karere ka rubavu mu mujyi wa gisenyi uhana imbibi n'uwa goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni mu ntara y'uburengerazuba turagaruka by'umwihariko uyu munsi ku bibazo byugarije bamwe mu bacuruzi banyuranye bagiye bavanwa mu byabo aho bakoreraga bakajyanwa ahandi mu masoko atitabirwa na gato bigatuma bahomba umunyamakuru wacu w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana uhakorera niwe wateguye iki kiganiro ubu ngubu nta kintu tugo- dukora ni ukwanga kwirirwa mu rugo abana baratsinze tubura amafaranga yo kwishyura ubuntu kwiri- dore nawe biri kukwereka ikimenyetso reba amasaha wahagarariye bigeze ubona hari n'umuntu uri kudukisha inkoko Nu- bameze nk'abagiye kutujugunya mbese sinzi ukuntu nabikubwira ngo ubyumve ni ukuguma hano tu- baranadufunze ni ibihombo gusa sinzi ukuntu twanabigenza natwe twabuze icyo twakora bababwira ko babafungiye ngo nta nkoko bashaka mu mujyi kandi- uyu mwumva ni umubyeyi umaze imyaka cumi n'itanu acuruza inkoko akorera mu isoko rya mbugangari riherereye mu murenge wa gisenyi mu karere ka rubavu kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe kwa bibiri na cumi n'icyenda we na bagenzi be mirongo ine na batanu bibumbiye muri koperative tuba umwe icuruza inkoko ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwabirukanye mu isoko rya mbugangari bategekwa gukomereza ubucuruzi bwabo mu isoko rya karukogo riri mu kagari ka rukoko mu murenge wa rubavu babuze aho bacira n'ayo bamira uburyo batwimuye batwimuye tu- batatuganirije twakoreraga mbuga ngari mu murenge wa gisenyi baratubwira ati ejo mugomba kwimukira mu murenge wa rubavu kandi twe dukora nka koperative koperative rero twebwe twahandiranaga n'abakongomani hari hafi y'umupaka ahantu batujyanye ni ibirometero birenga bitanu kugeza uyu munsi wa none aha ya nkoko urayivana aho uvuye kuyirangura ukagera aho ugeza yapfuye nta muhanda uhagera icyo ni icya mbere icya kabiri nta hantu kure hashoboka kure y'umujyi nta nkoko iva mu mujyi ntabwo umuntu yava mu mujyi agategesha amafaranga inote y'igihumbi aje kugura inkoko y'ibihumbi bine ntabwo byavamo harahagerera akuraho cya gihumbi yajya gushaka ya nkoko akayibura dufite imbogamizi ikomeye twarahombye hari abakecuru babashaga kugera muri koperative bakabasha kwiteza imbere batakigera hano kubera urugendo ntiyashobora kuhagera n'ubu twimutse dufite inkoko kubera ko bataduteguje izo zose zarapfuye twakodesheje ahantu ho gukorera tumaze guhomba miliyoni zirenga ebyiri agaciro kazo ntabwo zagiye hasi nibura y'ibihumbi magana inani kuko uburyo zapfagamo ntabwo zipfira rimwe none hashobora gupfa eshanu ejo hagapfa icumi makumyabiri ubwo ugasanga buri munsi turazijugunya ariko tukiba mbuga ngari ntabwo twarananaga inkoko n'imwe umukongomani aravuga ati ngewe ngiye kugura inkoko mu rwanda akambuka n'amaguru akagura ya nkoko bikaduteza imbere ubu n'abana ntibakiga kuko nta kandi kazi ngira n'iya nkoko nacuruzaga nzamurihira iki icya mbere ntabwo bahazi niyo ateze umumotari amubwira ngo kugeraho ni senge dolari kubwira umuntu ngo ahantu ugiye kugura inkoko ngo ni ibihumbi bine magana atanu by'amanyarwanda ahita asubira iwabo ntibahamenye ntitwabateguje nkatwe tubagurisha tuba byati tuzimukira aha icya kabiri ni kure nta muhanda ugerayo sitwibaza rero nk'umufatanyabikorwa uburyo ashobora kwimura umuntu amutunguye abakiriya bacu bigoma bose nta n'umwe ukibasha kugera nawe urahageze ubasha kujya mu masaha ya mu gitondo urebye ukuntu twicaye nta mukiriya uhagera n'izo mpungenge dufite njye ngitangira gukora nari ndi wa mugore wirirwaga mu rugo nta kazi ngira ariko nje gucuruza inkoko ni ukuri pe nari maze kwiteza imbere n'ahantu ntuye babona mfite akazi ariko aho twaziye ahangaha nanone maze gusubira mu cyiciro cya mbere kandi maze kujya mu cya gatatu ubona byaratewe n'iki ni ukuri pe hano abantu batuzanye nta kigenda ni mu cyaro ikindi ni kure nta bakiriya abakongomani nibo batuguriraga ntago bakiza n'abaza mu gitondo ni babandi baza kurangura baje kurangurira baba bavuye mu misozi ariko twebwe twaguriraga n'abantu bazaga kugura inkoko ebyiri eshatu zo kurya ugasanga ku munsi wenda ngiye ncuruje nk'inkoko icumi undi acuruje makumyabiri nu- ariko hano kuva mu gitondo nta n'inkoko n'imwe ndagurisha urumva ko ari ikibazo nyine twebwe cyane cyane natwe ni ikibazo ushaka kugura inkoko ebyiri ukazicuruza icyumweru nabwo ugahomba niba ziguze ibihumbi icumi urazigurisha umunani kubera ko zimaze iminsi ntacyo kurya nawe ubwawe noneho abantu bamwe batangiye kurwara n'igifu kubera n'inzara aho dukorana nihereye nanjye nakirwaye yemaze imyaka makumyabiri n'ibiri none ugereranyije wenda nk'igihe mwakoreraga hariya hepfo nuko ahangaha murimo gukora ubona iyi tandukaniro riri hehe Eh, itandukaniro rero akarere karaduhambira ariko inzara irahatumariye nta kintu tuhabona aho nacururije ubu abana ntibiga kubona perezida wa repubulika akangurira abantu kujya mu makoperative bashaka abashoramari mu mahanga baza kwiteza imbere mu rwanda ariko twe twashaka kwiteza imbere bakaduhambira muri iri soko n'inzara itumereye nabi twamanutse firiya kubera ikibazo cy'inzara turamanuka ariko sinzi eh, ukuntu bashobora kutuzirikira muri iri soko n'abahaturiye barahahunga bakirirwa muri kongo bakigira mu mujyepfo ariko twebwe tukabisikana nabo tuzamuka nabo bamanuka urumva rero mwaka tukoreye ubuvugizi nta kuntu umushoramari wo mu mahanga azaza kwiteza imbere ngo twebwe dupfire mu rwanda kandi turi abanyarwanda ugereranyije nk'inkoko wagurishaga ugikorera mu mbuga ngari n'izo ugurisha mu cyumweru hano ibigereranye utubwire i- ikinyuranyo ubona kiri- ejo natashye nta n'imwe ngurishije n'ubu nta n'imwe ndagurisha ni ukwishyura itike ya senkisa yo kuzamuka ukongera ukayishyura no kumanuka nta kintu tubonye nko mu cyumweru ugurisha inkoko zingahe ku mbuga ngari ho wagurishaga nka zingahe mu cyumweru ugereranyije mu cyumweru mu mbuga ngari nagiye ncuruza inkoko zirenze mirongo itanu ariko ubu n'inkoko icumi nta nubwo zashyira urarangura ukabura umuntu waguciye abakongomani ni ukuza mu gitondo bakagurira abantu bazivanye mu cyaro twebwe turi muri koperative kubera ko nta kundi kuntu ugasanga ba nyirazo nabo bari guhenda kubera amatike babakongomani bamara kuvamo tugahita twicara nta muntu wo muri koperative ugikora dusaba ubufasha ko twasubira ahantu twakodeshaga umunyamabanga wa koperative tuba umwe bwana abeli karisa asobanura ko ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bukomeje kubajujubya ari nako bubagusha mu gihombo umunsi ku wundi byatangiye mu mwaka ushize aho twakoreraga baradukura batuzana mu isoko iri ngiri ariko aho badukuye niho twagombaga gukorera kuko ibyangombwa byacu niho bibarizwa niho byanditse ubwo rero batuzana muri uyu murenge kandi uyu murenge nyine ntabwo ari ibyangombwa byacu byandikiye twasabye ko twakorera muri murenge wa gisenyi batuzana mu wa rubavu tubona rero biratubangamiye kuko hano ni inyuma y'umujyi urebye ntabwo kandi ibicuruzwa byacu biberanye na- n'abantu basa navuga mbese ko bishoboye tugeze hano rero tubona rero nta soko ririmo rifatika tuba mu giturage ubu iyo tubonye abaguzi n'umuguzi ni umuranguzi wo mu gitoro nabwo ubu- nawe urabyibona usanga twiyicariye gutya Eh, kuva kuri aya masaha kugera nimugoroba nta muguzi uba urari buri munsi kandi ari mu mujyi mu- mu mujyi umujyi wa gisenyi twacuruzaga buri buri masaha buri masaha wabonaga abaguzi baza kubera ko ari hafi hafi y'abantu ba- bafite ubushobozi bwo kuba bagura inkoko mwabigejeje ku buyobozi bw'akarere bubabwira ngo ubuyobozi bw'akarere twawubagejeho bo baravuga ngo umwanzuro wo barawufashe njyanama yaricaye ire- ireba ko inkoko zikwiye kujya mu murenge wa rubavu bitewe n'uko ngo mbese zitesha akajagari mu mujyi wa gisenyi ariko twe tureba tubona yuko twabangamiwe bitewe n'uko twe twari dufite ahantu dukora mu gipangu twari twarakodesheje igihe cy'ubukode bwanyu cyari cyarangiye ikibazo cyari cyari itararangira dufite twasizeho umwaka wose twari twaranawishyuye umwaka wose ibihumbi magana inani mirongo ine twari tumaze kwishyura by'umwaka byose birahomba cyari mu gipangu cya koperative dukodesha nayo iratwemera kandi harimo ihene n'inka tugezemo barongera badukuramo badusohora tugarura hano n'ubundi natwe ubu byaratuyoye mbese twabuze igisubizo tubona ko mbese ari akarengane turaceceka turabyihorera gereranya n'imikorere yanyu mugikorera mu mbuga ngari n'ubu ngubu haba mu bwinshi bw'inkoko mwacuruzaga cyangwa se n'inyungu mwabonaga ubu ngubu twasubiye inyuma twasubiye inyuma kuko niba waranguye inkoko wenda icumi ushobora no kuzimarana iminsi ibiri ukizifite nta n'umuntu uraguramo n'imwe iyo utabonye umuranguzi wo mu gitondo ubwo nyine ubu biba birangiye inkoko rero rimwe na rimwe usanga yanahombye kuko inkoko yiraye kabiri uhigaburira n'ibiryo itamenyereye usanga isubira inyuma cyane cyane nk'inkoko z'inyarwanda iyo uyigaburiye ibiryo bya kizungu tugaburira inzungu byayinanira kubera yuko hariya mu mboga hari twabonaga n'ibigori n'iki ugasanga hano tubuze ibyo tuzigaburira ugasanga zisubiye inyuma ugasanga urahombye ukanayigurisha uyikura bavuga ngo nikanyigurishe negomba n'ayanjye cyangwa babazanye hano kugira ngo iri soko naryo ritere imbere bavuze ko ari ukugira ngo isoko rizamuke ariko tureba dusanga n'ubundi abaturage ba hano ba nabo ubwabo bararihunga abaturage bavutse hano nabo bararihunga bakigira muri kongo mbese ubundi twaba dusigaye du- nk'aba- nk'a- nk'abarinzi ingo z'abaturage abaturage bose bose baba bigiriye gucuruza muri kongo bamanuka bajya gucuruza epfiriya twe tugasigara hano ugasanga turabisikana nabo bamanuka twe tuzamuka iwe ni uko rihora rimeze ni uko nguko abaturage baho bwa hano ntibarirema twebwe bo bakavuga bati inkoko ni ziza hano yenda zirarishyushye ariko tuhageze tukabona n'ubu ntagihinduka abaturage barihunga bakisohokera bakigira muri kongo aba banyamuryango ba koperative tubumwe bavuga ko babwiwe n'ubuyobozi bw'akarere ko kubimura mu isoko rya mbuga ngari ari ukugira ngo ryubakwe ndetse n'irya karukogo ryitabirwe abantu barireme gusa na n'ubu imirimo yo kubaka iri soko rya mbuga ngari ntiratangira bakeka ko hari abashaka gusigarana isoko bari basanzwe bafite kuko niba akarere karadukuye hariya hakaba hari abandi bahamena inkoko urumva hari ikibyihishe inyuma kuko amakuru dufite amakuru dufite ni uko hari abantu bamwe nusi imodoka y'inkoko yitambitse gutya ijya ijya petite kandi igomba kuzamuka karuko ibigiye kandi ko zipakurirwa ngo zigacuruzwa mu bipangu byabo kandi baratubwira ngo bazabonye gushyiraho komisiyo izajya ibikurikirana nta n'umuntu ura- baratwereka we n'ibibazo bafashe kandi bari- kandi zicururizwayo baratubwira ngo bagiye guza aborozi gucuruza mu ngo zabo ntabyo barakora ngo tubibone ko babikoze koko tubone ko baturi inyuma koko reka da ikintu kiducanga ni uko iryo soko ryose ritanagiye nk'isoko ariko twebwe si turi n'isoko turi koperative kandi dufite ubushobozi bwo kwikodeshereza tugakora aho dushaka twari tumaze kuruhura leta umuzigo wo ku- wo kuyisaba iby'ubuntu none baradusenya tubuza kwikodeshereza kubera iki bigaragare ko twebwe koperative inkoko ishobora kuba yaragurishijwe kuko ariyo bateruyemo nta kindi kintu na kimwe cyavuyemo ibintu byose biracyahakorera ntabwo inkoko zirusha itomati umwanda ntabwo zirusha imyembe umwanda sizisumbye ibigori umwanda ahubwo turabaza uburenganzira bwacu bakaduca amande uranikiramo umwereka imbogamizi ufite n'ikibazo ufite bakatwa- bakaduhemba kuduca amande turi rwose amagitansi arahari umunsi baduhunze atekwa mu mufungwe urumva ni nk'ikintu cy'iterabwoba akuye mu mufungwe no kubaca amande murakora iki? bo baratubwiye ati mushaka ahantu hatabangamiye tugiye mu matungo nk'ayandi baduhemba kuduca amande none se ubu nawe urebesheje amaso ubu inkoko yateza umwanda gwe ko tutaziraranaga ko twabaga twabonye abakiriya ko tutoroye ngo muzamaraga igihe kingana iki gutya aho ngaho inkoko yari iteje umwanda mu mujyi wa gisenyi hehe ubu se i kigali ntizihacururizwa kimisagara situgerayo si mu isoko mo imbere se ariko hari ikintu kibyihishe inyuma y'ibi bintu nawe reba reba esanse urebe mu modoka ibirometero ukoresha umbwire niba wakenera inkoko imwe uka- uka- ugatega itike ingana kuriya akarere kajya gahiga gahiga n'ibintu bizagira abaturage umumaro nimba bari guhiga si ibintu byo kutwica iyo winjiye muri rino soko rya karuko gusanga hari amaseta yambaye ubusa ahandi hari ibicuruzwa bike cyane nanaganiriye na bamwe mu baguzi nahasanze baje gushaka inkoko zo kurya mvugana n'abaza kuranguza inkoko ariko bavuga ko bisigaye bibagora cyane mwe mwari muje aha ngaha muje kugura inkoko musanzwe muhaza cyane ntabwo tubaza cyane waza kutse abashyitsi kubera ko yuko urugendo rwanga ruravuna amafaranga y'amatike uyashyiraho ugashyiraho umuhanda ko umuhanda arimo moto ugenda igucuza igucugusa ugasanga buri buryo uguze ugasanga wapi nta nyungu irimo amafaranga agumye kukipara y'itomati yose agiye ku nkoko rwose nje aha ngaha ni n'ubwa mbere mpaje rwose kubera ko yuko mfite abashyitsi ubundi ntabwo nagumye kuza aha ngaha rwose pe. ni ku rugendo rwaho ni kure uravunnye baza ubu no mu mujyi uza uhahira inaha ibirometero n'ibirometero umuhanda mubi rwose ni ikibazo itike ni menshi cyane igihumbi ni cyinshi igihumbi icyo gihumbi barimo itomati akabamo n'iyo sasa n'ibitunguru byose biri muri za nkoko niba nguze inkoko ebyiri mba mfitemo cya gihumbi cy'ibirungo aho iyo za nkoko mba nyahombye icyo twabasaba nk'ubu mwakora ubuvugizi ni uko twagira nda isoko ry'inkoko wenda mbuga ngari nk'uko byari bisanzwe cyangwa se ukarishyira hari apetite bariyere hari hafi y'amatungo hari ihene hariya tukajya tujya kugura hariya byaba ari sawa umuntu yagenda n'amaguru akagenda akahaha akagenda agatekera abana ubu ntabwo tugiye inkoko kubera ko zagiye kure cyane
umaze igihe kingana iki uzana inkoko aha ngaha muri rino soko rya karukogo hano mpaje inshuro nkeya kuko byaratugoye kuhagera numvise ko isoko baryimuye kurizamo aho barikuye aho ryari riri bisa nk'ibiduca intege kubera amatike yiyongeye turahavunukira rero kuhagera iki ni ikiganiro dusangira ijambo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika reka tuve muri iri soko rya karukogo twerekeze mu isoko rigezweho ryubatswe ku mupaka uhuza umujyi wa rubavu ku ruhande rw'u rwanda n'uwagoma ku ruhande rw'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo ni ku mupaka muto uzwi nka petite bariyeri wambukirwaho umunsi ku wundi n'abasaga ibihumbi mirongo itanu na bitanu ni ahantu hari urujya n'uruza kandi mu mpande z'iri soko umuvunda aba ari wose ariko abamaze igihe barikoreramo n'abibazo ni byose reka ntangire mbaza abatangiranye n'iri soko niba hari impinduka babona haba mu bwiyongere bw'abaguzi kimwe n'abaza kurikoreramo nta mpinduka zihari nta mpinduka zihari kubera uh, dutangira njyewe nagezemo hano mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize urumva n'abantu benshi barimo hano ariko harimo bamwe bagiye bacika intege bakarambirwa bakagenda ariko impinduka zo uwavuga ko zihari yababeshye kuko impamvu nyirizina twebwe nk'abanyesoko tubona rino soko ridashobora gutera imbere cyangwa se ridatera imbere ariko ritazanatera n'imbere gifata ku mpamvu imwe ubu ngubu hano duhagaze ni mu murenge wa gisenyi uyu murenge wa gisenyi ufite amasoko arenga um, ane ubwo hari isoko rya mbugangari hakaba irya hano kuri duwani hakaba isoko rya gisenyi hakaba n'amasoko ageze kuri abiri cyangwa ata- atatu ya unama hanyuma rero gutera imbere kw'iri soko ubundi wavuga ko byagorana kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere iryo soko rinini rya gisenyi twebwe twibwiraga yuko nibaramuka bafunguye rino soko rigatangira gukora ririya soko wenda bazarifunga kugira ngo bakereye iriya kiriyanteri kuko abantu bacuruza igisenyi mu mujyi ni isoko rimaze igihe nubwo ridatunganye nibura bakabazanaho hano kuri duwani ukabona ririya soko rya hariya hepfo ku Gisenyi ukuntu rimeze iyo imvura iguye baranyagirwa iyo izuba rivuye barabageraho ni isoko ridafite isuku ridatunganyije leta yakabaye hari ntekereza mu gitekerezo cyanjye bafunga isoko rimwe niyo bana- niyo batanafunga ririya bakanafunga na mbuga ngari ku buryo mu murenge wa gisenyi nibura hasigara isoko ryo mu mujyi hagasigara n'iri soko wenda ba mbuga ngari bakabamanura nk'uko bari banabikoze neza bazana bamwe bo mu nyama bazana nabo mu mafi kuko ugereranyije igihe we wazaga na- abo mu mafi n'abo mu nyama bari bataraza ariko ugereranyije nibura na ka kiriyanteri gato kiyongereyeho n'igihe babazanaga ubwo rero twagiye kubona tubona bimeze gu- uku nguku nta kintu bigeze bakora n'ubundi uko isoko ryubatswe bakanaridushyiramo tugakora n'ubundi niko amasoko yakomeje kugumaho kandi uyu munsi aya ma- iri soko ryacu rya hano nta- nta- nta na kiriyanteri nta nta no ku- nta no kuryamamaza urabona n'iri soko uburyo bwu- ryubatsemo naryo tu- tu- tugarutse muri iri soko nyirizina wenda tukava mu buzima bwo hanze iri soko naryo buriya ngewe nk'umuntu nsa- nsa nkubona ko iri soko ryubatse nabi ubundi nimba hano hari umuhanda ujya muri kongo bagombye kubaka ku buryo iki gice cya hano bagisigira amadirishya manini umuntu uri hano kuri duwani cyangwa bari aho hepfo kino gice gikunda kuba gifite abantu benshi bakamenya ko hano hejuru harimo ikintu ndaguha urugero hano hari abantu bajya bahaza bakatubwira ko ngo bo bari bazi ko iyi ngiyi ari hoteli cyangwa ngo ari akabari cyangwa ari ngo ntabwo bari bazi ko harimo imyenda doka ukabona baratunguka kubera iki nta kiriyanteri icya kabiri nta nubwo hano hanafunguye ibi bintu birimo ubundi ibi bintu ibi byuma byubatswemo hano tujya tubibona ku magereza mwe mwatangiye gukorera hano muri iri soko ryari murakoze natangiye mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize ugereranyije uko waryinjiyemo rimeze n'uko ubu ngubu rikora ubona hari impinduka mu mikorere yanyu mu by'ukuri njye mbona dufite ikibazo kitoroshye tugitangira nibyo twatangiye du- natangiye mbona nta muntu n'umwe ugera ahangaha nyuma akarere kaza gushyiramo imbaraga beno niwe wari uhagarariye iri soko nk'umukozi w'akarere ashyiramo imbaraga dukangurira kujya tuzinduka tutangira kwitabira ndetse tubona n'abakiriya batangiye kujya baza yego wenda ntibazaga ngo bahite bagura ariko byibura wabonaga banacamo bakakubaza ngo iki kigura gute ukumva ugize morali tu wenda ubwo ambajije none ejo azaza aje kugura ariko iyo ubona n'ubuyobozi ubwabo nta mbaraga babishyiramo natwe ubwacu turaza ariko nawe ibaze wishyira mu mwanya wanjye nk'umumama ufite umu- abana ugomba kubeshaho ukaza mu gitondo ukirirwa wicaye ukageza saa kumi n'ebyiri nta muntu uragura n'umwenda n'umwe ugataha uko waje kandi abana bagu- bagukeneye bakeneye ibibatunga biratugoye mu by'ukuri nta bakiriya tubona ariko ahanini ni ukuri ubuyobozi bwacu nabwo- natwe bwaradutereranye mu kudutererana hari benshi bacururiza ha- hanze y'isoko hari benshi bacururiza hasi u- nimugoroba usanga abantu bose ari ab'imyenda bazerera ari ab'ibiribwa ni ukuvuga ngo twebwe hano dusa nk'abara- abari nko mu gitebo dusa nk'abafungiranye ahantu ku buryo ni ukuri iri soko ubuyobozi budashyizemo imbaraga ngo budufashe ntacyo twageraho reba nk'umuntu waguze imyenda yamagaze kuva mu kwa munani niko ubyuka mu gitondo uzumanika ukongera ukamanura nimugoroba niko ugenda utanava rere ni ukuvuga ngo n'imyenda twaguze izagera isazire kuri izi mbaho tumanikaho imyenda ikindi kigaragara ni uko mu by'ukuri na bamwe bagiye bahabwa imyanya hano ntabwo nabo bitabira sinzi niba amafaranga twashyize hano hari benshi bas- bagiye gufata amadeni mu- muri banki bazi ngo babonye isoko ryiza bagiye gucuruza ubu bari kwishyura batinjiza ni ibihombo ni ukuri dufite igihombo gikomeye kandi birababaje kubona isoko nk'iri ngiri riri aho ngaho gutyo gusa nta kintu ryinjiza nubwo tutaratangira kwishyura imisoro ariko nabo ntekereza ko bagize n'isoni zo kutwaka imisoro kuko ntacyo twinjiza mu by'ukuri nabo barabibona mukora iminsi ingahe mu cyumweru ni iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki?
ndashaka kubwira ko kuva mu kwa munani kugeza uyu munsi mu kwezi kwa kabiri ubusa amezi atandatu nta n'ibihumbi ijana ndacuruza nshobora kumara n'ibyumweru bibiri ntarabona n'inoti y'igihumbi ukaza ugataha ukaza ugataha ubwo urumva mu by'ukuri ntaho twaba tugana twasabaga ubuvugizi kugira ngo abayobozi bumve ko iri soko yego isoko ni iryabo abaturage ni ababo uretse abaturage bari hano dupfe bahari badufashe bashake igisubizo cy'iri soko mwe mumaze igihe kingana iki mukorera muri iri soko njye naje ku itariki cumi n'enye z'ukwa gatanu bibiri na cumi n'icyenda ubona hari impinduka mu buryo bwo kwitabira iri soko haba mu bakiriya cyangwa se abasanzwe bacuruza urebye kugeza kuri ubu ngubu isoko ryacu nta kigenda iri soko ikintu cya mbere abayobozi baradutereranye nta buyobozi dufite mubona bipfira hehe bipfira mu karere njye niko mbibona aho uza hano muri iri soko iminsi ingahe mu cyumweru njyewe nza kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ku cyumweru nibwo udakora ku cyumweru ntago nkora mba nagiye gusenga none nko mu cyumweru ucuruza nk'imyambaro ingana iki cyangwa se amafaranga angahe nko mu cyumweru ntago navuga ngo ni mu cyumweru ndacuruza kuko rwose nta kigenda nta muvoma iri muri rino soko nko mu gihe cy'ukwezi byihuse mu gihe cy'ukwezi ushobora gucuruza nk'ibihumbi bibiri cyangwa wenda waba wagize amahirwe bikaba bitanu urebye nta muri iri soko nta kintu kirimo none ko abantu babigumamo kuba barigumamo nyine ni uko bajya no kwicara mu rugo nabyo ntabwo uba uri kwinjiza wenda uragerageza kugira turebe ko nibura ni- n'isoko ryatera imbere wenda n'abo bayobozi nibaza kudusura hano mu isoko tubagezeho ibibazo byacu n'ubwo tubategereza tukababura turabashimiye cyane murakoze madame berthe nyirabazi ikiyobora igice cyo hejuru cy'iri soko gicururizwamo imyambaro itandukanye kimwe n'aho bacururiza inyama yizera ko ubuyobozi bw'akarere ka rubavu buretse kurebera ibibazo bibugarije byashakirwa ibisubizo kandi imikorere ikagenda neza arabishingira ku byigeze kugeragezwa mu mpera za bibiri na cumi n'icyenda impinduka yageze ibaho kuva mu kwezi kwa cumi na kumwe ku itariki makumyabiri n'eshanu hakiriho umuntu wari ushinzwe amasoko mu karere ka rubavu witwa rukawubenwa kuko yazindukaga hano mu isoko mu gitondo agahamagara akamenya ko umuntu yahawe umwanya yahageze akamenya ko yanatashye amaze kwegura ntabwo i- isoko ryongeye gutera imbere ba bantu bahise bacika intege marerezema ko abantu benshi bahereza imyanya hano baba bafite imyanya y'ahandi hantu basanzwe bakorera umuntu ufite imyanya ibiri akakubwira ngo sinaza kwirirwa hano hatari ibirayi ngo nagiye kwirirwa hari ibirayi kandi mu masezerano bat- tugirana nabo baduhereza umwanya barakubwira ngo numara iminsi ibiri utaje gukora umwanya uzawusubiza wa muntu akamara amezi atatu ataza gukora yakamburwa umwanya akaza akaburana bakongera bakawumusubiza kandi mu masezerano bagiranye yagakwiye kwamburwa umwanya aka- ugahabwa undi ushoboye kuwukoreramo ugasanga imbogamizi ya mbere dufite ni uko umuntu uhabwa umwanya ataza kuwukoreramo akarere kawumuhaye ntikawumwambure ngo kaha undi muntu ukora ahubwo wa muntu agakomeza akadindiza rya soko kuko nimba az- yarafashe umwanya akaba ataza gutandika iyo umuntu aje mu isoko agasanga nta bantu barimo ntabwo wagaruka muri iryo soko kuko nta n'abacuruzi basanzemo umukiriya icyo apfana n'umuguzi ni uko aza mu isoko agasangamo ibicuruzwa uje mu isoko ritarimo ibicuruzwa ntabwo wahaha imbogamizi rero twagize niyo ngiyo y'uko bahaye abantu imyanya abo bantu bakaba nabo batitabira ngo baze muri ya myanya noneho dushaka aba- iki- igisubizo cy'abakiriya ariko n'abantu bahawe imyanya babasha kuza gukora kuva rero uwo muyobozi yagenda nk'ubu yari yakuye itomati imbuga ngo arazizana hano azana n'amasamake yaragiye ba bantu bose baragenda kandi uwo muntu wazaga guhaha itomati yamara guhaha itomati akaza agahaha n'ikindi kintu ariko kuko bose bagiye n'abantu bazaga guhaha za tomati bakaduhahira muri abo bakiriya twabonye mu kwa cumi n'abiri ntabwo bagihari bose baragiye ugereranyije nko mu kwezi ucuruza nk'amafaranga niki cyangwa se ugurisha ibicuruzwa bingana iki mu kwezi kwa cumi n'abiri bakizana abo bantu b'itomati naracuruje kuko mu kwezi nacuruje nk'ibihumbi magana atatu ariko kuva abo bantu b'itomati bagenda ntabwo ndacuruza n'ibihumbi icumi baramutse bazanyemo ibicuruzwa bikenerwa n'abantu benshi bigatuma isoko rigi- ryiyongera muvoma abakiriya baboneka natwe tugakora ntabwo rishobora kwitabirwa ubuyobozi budashyizemo imbaraga kuko nibo batanga umwanya ni nabo bambura umuntu twe nubwo turi abayobozi baho ariko nta burenganzira dufite bwo kwambura umwanya umuntu ubuyobozi hari igihe bumwambura bakongera bakawumusubiza nibo rero bagomba kubishyiramo imbaraga bakamenya ngo uyu muntu ntakora akabasubiza umwanya wabo bakawuhereza undi muntu ubasha gukora hari nk'abo mutangira raporo se mukavuga muti kanaka n'akanaka ntabwo bitabira ntibakiza kugira ngo ubuyobozi nabwo bumenye ko hari abatitabira Eh, tubatangira raporo tubatangira raporo ugasanga ntibahise bafata umwanzuro nyine wo kumukuramo ariko abantu benshi tubatangira raporo batitabira ukabona nk'umuntu ufite nk'akazi ka leta yahawe umwanya hano mu isoko wa muntu ntabasha kuza aza nyine abonye umwanya urumva nawe ko afite akazi cyangwa koherezamo umukozi ntamuhe ibicuruzwa bihagije akaza gucuruza ubusa ntabwo umuntu aza kugura ubusa mu isoko umuntu aza mu isoko ririmo ibicuruzwa kuko wa muntu atikorera ku mwanya yohereza umuntu nta kintu kizima amuhaye cyo gucuruza wa mukiriya yaza guhaha akabura ibyo ahaha yabura ibyo ahaha akagenda avuga ati ririya soko nta kintu kirimo nta kigenda buri munsi iri soko rinyurwaho n'abantu benshi bava cyangwa bajya mu rwanda babisikana n'abajya cyangwa bava muri repubulika ya demokarasi ya kongo kandi abenshi ni abakora ubucuruzi buciriritse ibyinshi mu bicuruzwa abaguzi bakunda ntibirashyirwa muri iri soko bigatuma barirengaho bakabikurikira aho basanzwe bazi biboneka ryuzuye ritwaye miliyoni eshatu z'amadolari y'amerika ahwanye na miliyari ebyiri na miliyoni zisaga magana arindwi z'amafaranga y'u rwanda rifite imyanya ijana na mirongo icyenda n'ibiri yo gucururizaho harimo n'ububiko bugezweho n'ibyumba bitanu bikonjesha cyakora kubona abarikoreramo mu buryo buhamye birasa nk'ibizakomeza kugorana mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwakomeza kubererekera abacuruza mu kajagari yewe no muri metero nke cyane z'ahazengurutse iri soko iri soko rigifungurwa imyanya yatanzwe mu buryo budafututse bituma guha abantu ibibanza byo gucururizaho byongera gusubirwamo ubuyobozi bw'akarere ka rubavu bwatangaje ko iyo myanya noneho yatanzwe binyuze muri tombola maze abayihawe basabwa guhita batangira kuyikoreramo bwana gilbert habyarimana ayobora akarere ka rubavu abantu bamaze gutoranywa binjiye mu isoko ubu ririmo rirakora ngira ngo mu cyumweru gishize ryari rigeze ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana dutekereza ko ubu ngubu byanahindutse bikaba birigeze hejuru icyo twavuga ni uko twongera gukangurira buri muturage guharanira gukora ubucuruzi buciye mu buryo dufatanya twese kurwanya ubucuruzi bukozwe mu kajagari cyane cyane abacururiza mu nzira no hasi hirya no hino mu mihanda kugira ngo mu by'ukuri ibikorwa remezo biba byubatswe bikorerwemo kandi bikorerwemo mu buryo bunoze mu kwezi kwa karindwi mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda inama njyanama yafashe icyemezo cyo gufunga amazu yegereye iri soko yacururizwagamo inyama iri soko babonaga byaba umuti kuri iki kibazo gikomeje gutera igihombo abenshi mu bakorera muri iri soko mpuzamipaka hari ibyemezo inama njyanama yafashe by'uko abantu bacururiza hariya ku ruhande ku nzira cyane cyane nk'abafite za busheri ko bahabwa umwanya nka riya soko kugira ngo rishobore gukora neza umuntu uzajya ujya kuguramo inyama cyangwa ibindi biribwa bizaba byoroshye yuko hajyamo abantu benshi bakoreramo ko ni urugero ikindi ni uko hari utuntu tumeze nk'udusoko tudafite umurongo turi ku ruhande natwo twasabye yuko duhagarara hagamijwe yuko bose bajya gukorera muri ririya soko kugira ngo rishobore kubyazwa umusaruro mu gihe gito gishoboka ni ukuba mbere y'uko uyu mwaka urangira ririya soko rigomba kuba rikora kandi aho isoko riherereye hameze neza ku buryo n'ahantu buri wese umuguzi ashobora kugera ku buryo bwisanzuye dushaka ko ubucuruzi bw'akajagari bucika kugira ngo ririya soko rishobore gukora hari hashize iminsi mike minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu profeseri anastase shyaka ahaye ubuyobozi bw'akarere ka rubavu icyumweru kimwe ngo kabe kamaze kuvanaho imbogamizi zose zituma iri soko ridakorerwamo uko bikwiye ariko nyuma y'amezi asaga arindwi asabye akarere ka rubavu gukemura ibi bibazo aho kugira ngo ryitabirwe uko bikwiye na bamwe mu bari baririmo baragenda barivamo nyuma yo guhomba kubera ukubura abaguzi hano rero badafashe mezire n'ubundi ni isoko rizapfiru zizapfa ubusa hatwe amaherezo tuzavamo none se uzaba ahantu imyaka amezi atanu atandatu utarinjiza n'ijana ukomeze ugumemo nyine ikintu twakwifuza ubundi kutuzana hano ni imihigo y'akarere akarere gashaka ko ahantu hose haba umujyi natwe ntabwo twanze ko haba umujyi pe ariko ntibagakora imihigo yabo ngo babangamire n'abaturage hano nta terambere twajemo nimba ari imihigo y'akarere ntibahige ariko bahige ibintu bizagira n'abaturage umumaro nose hano hari umumaro twaje kuhamara inzu umuntu yazamutse afite hafi ibihumbi magana atatu none ubu nta muntu wabaza ibihumbi mirongo itanu twarahombye burundu burundu burundu nta n'igiceri cy'ijana tugifite ubu twicaye niko burira tubona niko burira dutahe ababanje iri soko bose baragiye iyo ugereranyije nk'iri soko ryacu ukagereranya n'iry'umusanzu ubona iri ngiri ari ritoya ubundi iyo nageze i musanze mbona abafashe kariyeri iryahoze ari irya musanze rya kariyeri bararifashe bararisenya donko ni ukuvuga ngo barishyizemo ibindi bintu by'ibicuruzwa bitari imyenda iyi myenda bayijyana ko rinini ariko impamvu bajyanye mu isoko rinini rya soko rya musanze ni rinini koko ni isoko rigaragara kuko ndaguha urugero hano mu myenda hari imyanya mirongo itanu n'itatu imyanya mirongo itanu n'itatu ntabwo wayizanyemo abantu mu isoko rya gisenyi ntiwarizanamo mu rya muganga ari natwe twese duhari icyo ngicyo ni ikibazo kimwe ariko mu ruhande rw'aho bashyize igikorwa remezo runaka ndavuga nk'ikiri soko duhagazemo hano ho ni heza kuko n'ubundi umukongomani ava aha atungukira akava hari uva hariya hepfo kuri garande bariyeri n'ubundi atungukira uva mu mujyi aje muri kongo aca uva mu muganga aje muri kongo aca uva iyo ruguru za buhuru za byahi aza muri kongo aca hano hano ho igikorwa nyirizina ntacyo cyari gitwaye n'ibindi bikorwa byose ugereranyije kuko ubundi leta uko byagenda kose aho yashaka kuyobora igikorwa aho yashaka kugishyira iramutse icyashyize bakabishyiramo imbaraga ntabwo habura kiriyateri ubucuruzi ubwo aribwo bwose rwanda guha n'urugero aba batipe baba bazi bamwe baba bakuye hano hepfo ahangaha hano ku muhanda abandi babakura muganga ari ku isoko babazanimo hano ku ngufu kandi barakora ubwo ni uko leta yari yagize gute yabishyizemo imbaraga murabona njya mbona abayobozi aribo bakagombye kuduha sapoti ukurikije tuvuge nk'urugero nk'isoko rya musanze kugira ngo ririya soko rigire imbaraga hari urwego rw'ubuyobozi bafashe mezire baravuga bati abari ahangaha nimufunge mwubake neza ba bandi bari bari barazamuka bajya muri rya soko buri soko rya ruhengeri urageraho ugasanga ari isoko rya musanze rimeze neza hari n'abavuga ko igenamigambi ridahamye n'akajagari mu gufata ibyemezo bihutiyeho ntihanabikurikiranabikorwa aribyo ntandaro y'ibi bibazo abacuruzi bahura nabyo mu buryo busa nk'ubuhoraho abarikoreramo ariko basanga kuryitabira bizakomeza kugorana mu gihe abacururiza mu muhanda bakomeza gukora bidegembya ikibazo nacyo kitoroshye gukemuzwa ingamba zanditse ku mpapuro gusa njye twabanye muri iki kiganiro nitwa claude ganza munyamagana mbashimiye cyane kuba mwagikurikiye mbararikira gukomeza gukurikira n'izindi gahunda za radiyo rya amerika turagushimiye claude ganza munyamagana ku kiganiro wateguye ndetse n'abatumire n'abacuruzi banyuranye n'abayobozi bose mwavuganye dushimiye namwe mwatwumvise uyu munsi aho muri hose mutwumvira haba kuri radiyo yanyu haba kuri telefone igendanwa haba kuri mudasobwa mwese turabatumiye icy'ingenzi ni uko tubasaba kutugezaho ibitekerezo byanyu ku biganiro nk'ibi mukatugezaho ibyifuzo mukatugezaho ibibazo tukabashakira abayobozi tukabashakira impuguke tukabashakira n'abaturanyi banyu ni ngombwa rero ko radiyo ijwi ry'amerika ibafasha mwese gushyikirana kuganira byaba ngombwa mukajya impaka zubaka kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi nsoje mwese mbifuriza kugira ubuzima bwiza